Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mu twumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu wa kaburungu radio yacu voa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederik nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga ejo ku munsi wa kabiri abatetsi bo mu bihugu mirongo ine n'icenda vyo muri afurika hamwe n'umukuru umwe bwa afurika bazotangurira bazotangura inama nkuru batumiwemwo na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden izomara imisi itatu iyohera mu gisagara ca washington dc leta ya amerika itekanya kumviriza ivyifuzo vy'abatetsi barongoye ibihugu kugira ishobore gukorana na afurika mu migambi uyo mugabane wa afurika wifuza kurangura amerika ivuga kandi ko atankeka afurika itegerezwa kugira uruhara rukomeye mu gufashanya na amerika n'amakungu mu gikorwa co gutorera inyishu ibibazo bihanze isi yose urwo ruhara rushasha amerika yifuza ko afurika yogira rufatiye ku cemezo amerika yafashe kivuga ko afurika ifise uruhara ntangere mu kubungabunga kazoza kayo n'akazoza k'amakungu mu kiganiro muri sanga twatumye bamwe mu ncabwenge z'abarundi uh, zanonose ivyerekeye ubutunzi n'iterambere hamwe n'indero n'inyigisho kugira ngo bagire ico bavuze kuri iyo migendanire mishasha hagati ya afurika na amerika izoyagwa muri ico kiringo c'iminsi itatu iyo nama nkuru turi kumwe na professor paul nkuzimana uh, professor nkuzimana yahoze yigisha muri kaminuza y'uburundi yaranabaye na doyen wa faculte ya psychologie yongera aratwara umugambwe w'abakozi muri aho professor paul nkuzimana
ego turaho frederic turakomeye turaho namwe muraho turaho tumeze neza mumeze neza namwe ego ntabwo nta kibazo ni vyiza cane rwose turi kumwe kandi na professor lionel remesha muri aho lionel remesha
ego draho amakuru frederic ni amahoro twebwe akabeho dufise ngaha muri canada n'aha iwacu mwebwe ntako mufise muragafise ngaho
ngaha actually hariho imvura yabaye muri iyi weekend ahubwo ngira niri kirabazanira imbeho ariko nta mbeho nyinshi mufise ngaho mu bisanzwe california hakunda ko hari izuba nivyo nivyo uh, professor lionel rimesha yigisha muri kaminuza alliant international university iri mu gisagara ca san diego muri leta ya california muri leta zunze za amerika lionel arigisha kandi muri za kaminuza zo mu bihugu uh, vyo hanze biri mu budagi ni vyo bita executive director and global consultant reka rero dutangure kuri mwebwe leonel remesha ejo nk'uko mwavyumvise abatetsi bo mu bihugu mirongo ine n'icenda vyo muri afurika hamwe n'umukuru w'ubumwe bwa afurika bazotangura inama nkuru batumiwemo na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden izomara iminsi itatu aha iberaha i washington ku murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika ndazi ko mukurikiranira hafi ivyerekeye ubutunzi iterambere indero n'inyigisho nashaka mutubwire ibintu mwibaza abo bategetsi bakwiye kurangurira hamwe muri ivyo uh, eh, muri iyo nama izomara iyo misi itatu
ego murakoze cyane frederic kuri ico kibazo mumpaye um, iyo nama ni inama nziza cyane ah, kuko um, ibihugu muri afurika hari ibihugu birenga mirongo itanu iyi nama rero ni inama ikomeye kuko ni inama y'abakuru b'ibihugu bumva bazoba bariko baganira kwanza ku migambi ah, ikomeye imigambi ikomeye yo hejuru hanyuma yo kwiyumvira ukungene ah, afurika bobandanya bakomeza ubucuti babandanye bakorana cyane rwose mu gutorera ah, ingorane ziri ku isi ikimenyamenya ni uko muri afurika amaekonomi hari amaekonomi menshi ariko araduga hari ibihugu byinshi ubutunzi buriko buraduga cyane ico naco kigatuma ari ikintu ciza kuko na amerika irashaka ko ubudandaji hagati ya amerika na afurika buduga bu- buduga ku, ku nzira zose ari ibihugu bya afurika abadandaji baza kudandaza ibintu vino byinshi bakadandaza byinshi muri amerika reka na amerika igashobora no kudandaza ibintu byinshi muri afurika I- ivyo bisata bitandukanye mwibaza ko boshimikira ko turabigaruka ko ariko nashaka na professeur eh, Paul Nkunzimana nawe nyene atubwire akamaro k'iyo nama muyibona gute iyo nama nkuru
murakoze frederic rero ko mbona eh, intumbero y'iyo nama ubwa mbere ni ukuraba eh, ibihe ubutunzi bwo ku isi bugezeho muri iki gihe Eh, hanyuma kandi umuntu araba imigenderanire ihari hagati eh, y'ibihugu eh, byo ku isi Eh, na cyane cyane imigenderanire eh, n'igihugu eh, imigenderanire ya afurika n'igihugu cya eh, amerika Um, nta muntu umwe atazi yuko eh, muri iyi myaka eh, hashobora kuva mu bihumbi na cumi n'icyenda eh, habaye kiriya kiza cya kovide eh, cumi na cumi n'icyenda eh, eh, byatumye ubutunzi ku isi eh, busubira inyuma Eh, ndaza kugaruka ku byerekeye ubutu- gusubira inyuma k'ubutunzi hanyuma nyuma yaho ah, murazi mwese ko kuva eh, itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri turimo eh, habaye intambara yatanguye muri ukraine i- itewe n'abarusiya hanyuma kandi eh, ibihugu eh, bya rutura tubura ibihugu eh, bi- bifite uruhara mu mu mari ku isi eh, na cyane cyane ibihugu bihara- bihara- biri- biherekeye muri otan eh, n'ibihugu eh, by'ubumwe bw'uburaya eh, nabyo nyine eh, mu- byaciye eh, bibandanya bishyigikira eh, igihugu cya ukraine kandi baga- bakarundagira ibigwanisho eh, hanyuma n'abasirikare muri birya bihugu ubwo bwa mbere muri ukraine hanyuma abasirikare mu- muri bya bihugu bikikuje ukraine urumva rero eh, ni- niyo ntambara nayo nyine yatumye eh, ubutunzi bw'ibihugu busubira inyuma ku isi Eh, yabo nta muntu umwe atabona ukuntu eh, ibiciro byagiye biraduga eh, na cyane cyane mu byerekeye uburaro mu byerekeye eh, ibifungurwa eh, ibiciro byaciye biduga mu byerekeye igitoro eh, mu byerekeye gaze eh, ibyo byose bica- bituma eh, leta eh, zunze ubumwe za amerika zirondera ibihugu byo muri afurika kugira ngo barabe ibyo bibazo cyane cyane kugira ngo ubutunzi cyane cyane si ukuvuga yuko bagiye gukora ubutunzi bw'ibihugu bya afurika ni- ni ubutunzi bwere- ubutunzi bwa leta zunze ubumwe za amerika kandi nk'uko nari nabivuze eh, eh, iyo mvuze yuko ubutunzi busubira inyuma mu kuvuga ubutunzi bw'abanyagihugu nayo amashyirahamwe eh, ajya multinationale ni ukuvuga aguma eh, i- amafaranga yayo yongerekana ariko ntaguciriyemo iba- ah, iba imurengera eh, haba muri za masegiteri yerekeye ibitoro na peteroli ibitoro ni gaze na cyane cyane amashyirahamwe akora ibigwanisho ariko ntaguciriyemo professeur Nkunzimana eh, mu ijambo eh, kana Biden azogaruka ko kandi na departement d'etat y'Amerika iriko iravuga nuko Amerika ibona ko Afrika ifise uruhara ruhambaye cyane rwose muri kazoza ka Afrika eh, na kazoza k'amakungu aho ntubona ko ah, hari ikintu kiriko kirahinduka
nta kintu na kimwe kirimo kirahinduka na gato na gato ahubwo afurika ngira ngo ngira ngo afurika ngira ngo ntituyizi neza afurika iri i- iguma igenda isubira inyuma urabe mu- mu bice byose by'ubuzima bw'abanyagihugu barimo Eh, ahubwo i- iyo i- iyo bariko baravuga i- iterambere haize imyaka ari imyaka eh, bavuga iterambere iterambere ariko nta terambere riraboneka muri afurika ahubwo afurika izina igenda isubira inyuma U- ndetse urabye n'aho umuntu wese aherereye arabye eh, ubutunzi bw'ibyo bihugu ubu cyane cyane abanyagihugu aho bageze afurika igenda isubira inyuma urumva iyo iyo abategetsi bo ku isi ariko baravuga iterambere baba bavuga iterambere yabo bonyene n'abanyemari bari kumwe ntibaba bariko baravuga iterambere ry'ibihugu iterambere ry'abanyagihugu yego me eh, professeur eh, lionel meshamu mwaranonose cyane rwose byerekeye iterambere ubutunzi hokorwa iki kugira ngo afurika igende itera imbere ibintu abo batetsi bazokoranira hamwe ya amerika kuva ejo boshimikira ko kugira ngo na afurika yisunonore eh, ni nk'ibihe ku bwanyu
ego um, afurika dusubiye nuko hari ibihugu bironga- birenga mino- mirongo itanu ego hariho ibimaze gutera imbere cyane hariho n'ibiriko biratera imbere cyane kuruta n'ibindi hariho n'ibishobora kuba byaragize ingorane ah, bikagira ubusubira inyuma kubera hoba harabaye nk'i- nk'ingorane z'umutekano um, i- i- intambara n'ibindi bituma bishobora gusubiza igihugu inyuma ariko muri ah, afurika icyiza ni uko ubu urabye icya mbere na mbere ni uko um, igitigiri cy'abantu ni kinini kandi kiriho kiraduga kandi hariyo ubutunzi bwinshi ah, muri afurika ubutunzi bwinshi bukenerwa um, n'ama- n'ibihugu mpuzamakungu bu- bukenerwa n'amahinguriro yo hanze ariko icyiza ni uko ubu nk'izi nk'iyi migambi hariho nk'imigambi yo gukorana n'ibihugu kwaba uku- kudandaza gushora ibintu canke kugurura amahinguriro no kuyugurura muri afurika aho rero ni byiza kuko ibyo bishobotse kuko hari aho bimaze kuba amahinguriro y'ino muri amerika akatangura muri afurika hari aho bimaze kuba ibyo rero ni byiza kuko bituma akazi kaboneka akazi kakaboneka abantu bakaronka akazi ko mu bihugu byinshi eh, bahora bagira ingorane zo guha akazi abantu urumva hashoboye kuba urudandazwa birashobora gufasha abantu baronse akazi barashobora kwiyungunganya yego me eh, ego duga ku ijambo
ego ego ariko muri ibi bya ah, pandemi yaciyemo hari ibyo yatiriganije gatoyi n'iyi ntambara y'uburusiya na ukraine ariko ibyo uko iminsi izohera uko iyo migambi ibandanye ivyo birashobora gufasha ah, kugarura i- ivyari bimaze gutakara
reka tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na daniel nsabimana mwiwe neza
mwiriwe neza bwana frederic mwiwe neza murihiga daniel
Ah, mperereye i nyamasheke muga- mu burengerazuba bw'u rwanda ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga ku nama y'abategetsi Ya.
bo muri afurika ucitangwa ngaha
yego nabonye kuri facebook eh, ingingo mwashyizeho Yego.
muvuga ngo abakuru b'ibihugu bya afurika batumiwe i washington muri amerika mwabajije ngo ese ngo bazatubare ibiki cyatwumva baganira ku kiso bwana bwana frederic mfite iki- ikintu nibaza nkanjye nk'umunyafurika so sinzi nimba wakiganiraho ariko se ndibaza ngo kubera iki amerika usanga ubutegetsi bwose ahantu hose usanga ifata ijambo ushaka gufata ijambo mu bihugu nk'ibyo biba bikiri mu nzira y'amajyambere usanga babereka demokarasi babereka uburyo bakwiye kuyobora ese bwana frederic nk'abo basesenguzi bo babibona gute mu by'ukuri babona amerika ari ari- ari ikwiye gufatirwaho urugero rw'uko amahanga cyangwa ibihugu bya afurika biri mu nzira y'amajyambere bikwiye kuyoborwa ikindi ngira ngo mbaze ndabona amerika ahantu habaye intambara amerika usanga irimo irimo ifu wagira ngo ifitemo i- icyo nakwitamo imbaraga kubera icyo amerika kandi
ivugwa mu bikorwa nk'ibyo ahantu hari imyivumbagatanyo ugasanga amerika niyo ishaka kubyinjiramo kubera iki muri diporomasi ibyo bintu babibona gute murakoze cyane frederic murakoze daniel sabimana reka ibibazo byawe bibiri tubihe eh, ubwa mbere na mbere eh, professeur paul nkuzimana
ego murakoze Em, eh, ivyo uwo munywanyi ahejeje kuvuga ikiba- ibibazo afise ni ibibazo vyumvikana cane rwose Eh, kuko eh, nta muntu n'umwe atazi kandi atabona yuko amerika eh, ariyo itwara isi Eh, i- ibindi bihugu byose u- eh, usanga bija ku murongo wa- wa amerika amerika ituma abanyaburaya baja ku mu- ku- ku ruhande rwayo eh, eh, hanyuma kandi eh, nk'uko nabivuze kuva kare ibi amapolitike yose akorwa ashimikije cyane ku byerekeye ubutunzi hanyuma i- i- ibindi byose byo kuvuga bya demokarasi by'iterambere ibyo abanyamerika nabyo bakeneye kumva Mbe- bo- u- uravye nuze- uravye ibya demokarasi byovyo byovyo demokarasi akubwira yuko eh, igihugu cya amerika bo, eh, aricyo cya mbere cy'akarorero mu byerekeye demokarasi n'ibindi eh, ariko ugasanga amerika bo, umuntu a- a- a- adashyizemo nayo byabaye eh, muri kapitole igihe donald trump yagomora yago- yagomora abantu biwe bakashaka guca kubuza yuko am- a- ibyavuye mu matora byeme- byemerwa eh, wumva eh, byashatse ko ibintu bya kudeta wumva wumva no muri afurika a- eh, leta zunze ubumwe za amerika zirashyigikira i- cyane ibihugu byitwa yuko eh, eh, ibihugu u- usanga ata demokarasi ihari ata n'imigambwe ihari ivugwa ata atagureka amashirahamwe ngo ngo akore yaba amasendika yaba amashirahamwe yandi yigenga n'ibindi n'ibindi urumva rero ibyo byerekeye demokarasi byo by'umuntu yoba yacigizeho gatoyi ariko ariko ariko we- wemeye ko eh, kudeta mu kwezi kwa mbere eh, itariki zitandatu mu- yateshejwe kubera inzego zikomeye za leta zunze ubumwe za amerika sivyo yego inge- inze- yego yego kubera inzego zikomeye ariko mwo byarabaye donc urumva hariho n'abantu muri uwe umuntu atwara igihugu eh, agasho- ashobora kujya kugumura abantu eh, ya- abantu ba- ba- bitwaje ibigwanisho we umva, eh, ari ibintu a- ari ibintu byumvikana urumva rero nyine bya demokarasi rero umuntu yakoresha mu byigizaho gatoyi kuko na leta zunze ubumwe za amerika reka n'uno munsi hitwa ariko batwara demokarasi arashigikiye ibihugu bitwaza umukazo ku isi yose Ibyo murabizi mwese ariko ariko murazi ko na- murazi ko na amerika ifatira ibihano ibihugu bitwaza igitugu canke bihonyanga agateka kazina muntu
ego eh, i- i- amerika irashyigikira ibyo bihugu Ibi- ibihugu bi- bi- bi- bi- bitwaza umukazo irabifatira ibihano
Ibi- ibihano ibi- ega- i- i- ibihano ibihano byinshi yose iyo bifashwe eh, biba bifite abanyagi- biba bifatiwe abanyagihugu yaba yambarwa cyangwa ibindi byose ni abanyagihugu bahagarama abategetsi ntacyo baba Ego, ntabwo me- ntibafite neza hanyuma rero hari- hariho ikindi kibazo u- uyashikirije igihe intambara ku isi yose ahantu hose u- u- uwo munywanyi yavuze ukuri ahantu hose hari intambara abanyamerika barimwo kandi batuza kujamwo U- ahantu hose haba i kongo haba hehe haba muri muri somali haba mu- muri uh, afghanistan haba muri uh, uh, muri siri haba muri libi abanya- haba muri ukraine abanyamerika nibo bafata iya mbere bagafata iyi- bagafa- bagafata ibihugu byose kugira ngo eh, eh, eh, eh, bibije inyuma inyuma yabo mu ntu- Hanyuma- mu ntumbero yo ku- hanyuma mu ntumbero yo kubanguranya hari ibiharuro bihari hari ibibazo bihari frederic muri ukraine ubwa mbere ho hamaze kuba u- u- kuva iyo ntambara itanguye eh, am- amafaranga amaze kujayo eh, abanyaburayi n'abanyamerika amaze kuba amamiliyari arenga ijana na mirongo ine Yego, muri ayo miliyoni uruhara- arenga ijana na mirongo ine aya arenga miliyoni ijana amamiliyardi ijana leta zunze ubumwe za amerika kandi nyuma y'uko leta zunze ubumwe za amerika arizo za mbere ku isi zikoresha amafaranga mu- mu gisirikare ateye ubwoba imiliyaridi amajana mirongo itatu na zirindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe eh, yam- yaramaze kuba imiliyaridi eh, amajana umunani na rimwe yego me- kenshi na kenshi abari mu ntumbero yo kubanguranya reka zishobora kuba zirimo kandi nta kindi bakurikirana atari kwigarurira ubutunzi bw'ibihugu reka duhe n'ijambo professeur lionel mesha ku bibazo byashikirijwe na daniel nsabimana avuga ati none mbere yawe wategetse kuyikurabira kuri amerika eka n'ikibazo c'ingwano yashikirije mu kanya gatoya professeur lionel mesha
ego ni byiza cyane yuko abategetsi babandanya bakorana cyane na amerika kubera nko ku kibazo cy'amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano ni ikintu gikomeye hose ku isi ku gateka kazina muntu abantu kwishyira kwizana abantu kugira bashobore kubaho nta hantu na hamwe ku isi abanyagihugu badashaka kubaho mu mahoro mu mahoro n'umutekano ariko hari igihe haba ingorane mu bihugu hakaba amatati hanyuma bagakenera ababafasha kubanguranya kuko abantu iyo habaye ingwano mu gihugu icyo ari cyo cyose bikwegera intambamyi ibihugu bibanyi ibihugu byose nicyo gituma bateza kuza bakagerageza gufasha ko hagaruka amahoro abantu basubire kubaho n'urudandazo rusubire kubandanya icyo ni ikintu gikomeye kuko amahoro n'umutekano ni ikintu twese twifuza aho turi twese ni byiza hari amahoro n'umutekano ariko hariho abatari mu mahoro n'umutekano ego habaye icyo ni ikintu cyiza kandi no mu nama icyo ni ikintu bagaruka ko bazogaruka ko na coni bariko barayaga hariho hashobora kuba hari ingorane inzitizi hariho ibihugu bishobora kuba bitarimo umutekano ariko bagashobora kuyaga ukungene bashobora kugira political dialogue bakagerageza gufasha yuko amahoro yogaruka muri ibyo bihugu akagaruka mu nzira nziza hanyuma imigambi y'iterambere ikabandanya reka duhere ijambo kandi na robert haba ku bwayo muri aho Norbert. Uraho neza.
Turaho turakomeye.
Karame karame.
Ni mu ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego.
Eh dukunda ikiganiro cy'ijwi rya Amerika. Eh nkashimira Perezida Joe Biden kuba yarahurije hamwe abakuru b'ibihugu bya Afurika. Ariko nanone nkibaza ntese ko babahuje harimo na n'abaperezida ba East Africa y'Iburasirazuba. ikindi kibazo cya kabiri ikindi kibazo cya kabiri nkabaza nti ese umutekano wo muri congo ko wakomeje kuba mukeya kandi noneho congo bakavuga yuko iri kwica bariya abantu buriya bwoko leta zunze ubumwe za amerika nta kintu zabivugaho
murakoze murakoze norbert ibibazo mubajije n'ibibazo ndabiha abatumire bacu ariko nibaza ko ikibazo cya kabiri kiza kubagora reka dutangurire kuba professeur paul nkunzimana ibibazo bibiri bya norbert
ego murakoze ibibazo bya norbert ku bwayo ibyo yavuze ego muri iyo nama afurika y'uburasirazuba irimo ibyo bihugu byose birahari nibaza yuko ibihugu bitatumiwe ari bijya bihugu hareba kuba amakudeta kugira ngo bitarimo ni sudani hariho gine burkina faso hariho na mali ngira ngo na eritire nibaza ko itarimo eritire cyo kimwe na ya repubulika arabu sarawi ya sahara nyine ibyo bihugu byose biriyo ni nabyo ko byose ibintu byo guharira n'ibintu bisanzwe bihari batumiwe hariho n'ibihugu byinshi usanga byagiye bijyanye n'intumwa nyinshi usanga bafashe indege yabo bagwiza atunga ngo bagiye muri ayo manama ariko ibyo ni si ibintu uravuga yuko ari ikintu bagiye kuzana ahubwo na gatoya iyo bagiye kuzana uko inyungu za amerika zija muri ibyo bihugu cyane mu bisata n'ubutunzi ibisata by'ubutare cyane cyane ni peteroli na gaze bo ikibazo cya kabiri yarangije nkora ikibazo by'uko mu kigoye biherera ko kitabera gatoya kuko bo kugira ngo nta muntu umwe atazi yuko nko muri fdc hariho ziriya nteko za monisco zihari muri kiriya gihugu harenze imyaka mirongo ibiri kandi umuntu wese akaba azi yuko iyo umuntu avuze ishyirahamwe onu na cyane cyane ni amerika ni etazini monisco na zindi iyo myaka yose muri kiriya gihugu nta mahoro araboneka ahubwo ingwano ziguma zibandanya hanyuma kandi cy'ukuntu ruvuga imigwi ifite ibigwanisho iguma yiyongera muri muri muri muri congo muri muri iki gihe hariho imigwi irenga ijana na mirongo itatu umuntu yomenya yuko muri iyo migwi yose mirongo indwi irenga mirongo indwi iri mu kiriya gice cyo mu biteruko mu burasirazuba bwa rdc yego abantu babana yabicwa impunzi iri ngaho ubundi hagiye kwiyongeramo amaze kujaho inteko z'i burundi zagiye mu gice cerekeye gufashanya na na na na fdc hanyuma ubundi izindi nteko z'ubundi zagiyemo zijanye ziri mu gisata ca east african community ubundi n'abakenya ubu niyo bari ibyo ni ukuvuga izo izo ntambara zose nta kindi zigamije si ukuja kurondera amahoro ahubwo zigiye kurwanira burya butunzi muri rdc hanyuma abanyagihugu babandanye bicwa nta mahoro aba ariko arahari kandi mwese murabibona no mu bihugu harungitsemo intama harungitsemo abasirikare haba muri somaliya haba muri south africa haba amahoro ariko aragaruka ahubwo ingwano ziguma barazitera imbere yego ndabona akanya kihuta mu kanya turaha ijambo sylvain niyo nkuru ariko reka na lionel agira icyo avuze ku bibazo bishikirijwe na na robert mu kanya gato lionel
ego hari ibibazo ego hariho ibibazo byinshi bikwiye gukemurwa ariko cyane cyane muri iyi nama ego bariga hari ibibazo byinshi bitewe gukemurwa kandi biriko birakemurwa hagati urabona n'ibihugu muri afurika bari mu manama nyine bagerageza gutorera imiti ingorane z'ibihugu ari ingorane z'i kongo cyangwa mu bindi bihugu baba bafise intambara ariko nino bakabafasha yuko ibyo biganiro bigenda neza nicyo gituma ku rwego rw'inama ruzoba indwi ego bazoganira ku bintu by'amahoro n'umutekano hanyuma bongere bayage n'ukungene bashobora kubandanya bagira iby'urudandazwa kudandaza naho nta kuntu ushobora kudandaza mutayaze iby'amahoro n'umutekano icyo rero ni ikintu nacyo ntibazogishigikira ikindi nacyo bazoraba ni uko nk'ibiciro by'imfungurwa byaraduze cyane ku isi hamwe n'ibiciro by'ibitoro hari aho n'aho byatutse ibiciro n'amahangire shimike bashyira mu mirima hari aho byanabuze ibiciro biranaduga henshi urumva nk'ibyo byose barabiraba ukungene babikemurira kuko nabyo ntibishobora gutuma bizana ingorane y'amahoro n'umutekano tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na sylvain n'inkuru mwiriwe neza
mwiriwe neza murihiga sylvain
ndabumva muri hehe duga ku ijambo ikibazo iciyumviro mu kanya gato
rero ikintu bashaka gushyikiriza kuri iyi nama ibyumvu z'abakuru b'ibihugu ba leta za afurika na amerika ikintu dushaka kubaza mbega iyo abakuru b'ibihugu bagiyeyo n'akahe karusho by'ukuri iyo nama iza igirira afurika kuko kenshi abanyafurika usanga ibibazo twari kureba birimo nyine izo nama barazijyamo ni kwa kundi nyine mu by'abakarusho cyane cyane nko ku migambi y'iterambere ku by'ubuvuzi
by'amashuri basanga nta kintu na kimwe kigera gihinduka bizabindi inyuma ikindi cya murakoze kabiri ku byerekeye aho ikibazo ko kiratera ingorane cyane intambara ya iteri urabona ibintu byose bitaba birahageze ku isi tukaba tubona abakuru b'ibihugu byo muri afurika nini benshi ntibabona ntabyo bitaho behoho igihugu nyine cyane uwo bashobora ku perezida joe biden akabumvisha nabo nyine bakagira uruhare runini turabe ko intambara i- iteye ikibazo cy'isi kuyohagarara murakoze murakoze eh, Sylvain ibibazo bibiri mushikirije reka mu kanya gatoya cyane mu- rwose mu mpinyishu ngufi ngufi eh, professeur Paul Nkunzimana ibibazo bya Sylvain niyo nkuru
yego urakoze ariko nashaka u- usubiremo gatoyi Yego.
kuko jewe bimwe bi- sinabyumvise ni- ntibyumvikana cyane gatoyi egume eh, ikibazo ca mbere abaza akarusho kukiyo nama akarusho eh, Okay.
ya afurika izoha- izoharonkera n'aka- n'akahe mu vy'ubuvuzi amashuri n'ibindi hanyuma ikibazo ca kabiri ni intambara ya ukraine afurika umengo ntinezwe intambara yo muri ukraine niba rangiza iyo nama hari ukuntu bazojijura afurika naho nyene ikitaho iyo ntambara duga kw'ijambo yego yego murakoze Eh, yego no Eh, yerekeye akarusho eh, nk'uko nabivuze kuva kare ku by'ukuri nta karusho kahari na gatoyi Eh, iyi nama siyo ituma eh, ngo ha- haba ikintu gishasha kiboneka kuko n'ubundi eh, abakuru b'ibihugu bama- bama bavugana eh, n'aba- n'abata- n'abategetsi ba amerika eh, kandi noneho wasangayo nabo- na- n'abaseru n'ubuserukizi bukomeye muze murabe am- ambasade ya amerika mu bihugu byose muri afurika eh, ni- ni- ni- ni- ni- ni- ni- ni- ni- ni urwego rukomeye cyane rwose urabye n'igihagararo cyonyine cy'ubuserukizi buba ubutegetsi bwa amerika buba buhari Eh, nta karusho rero kazoboneka haba byerekeye amagara y'abantu byerekeye amashuri n'ibindi cyanye iterambere cyanye ibintu by'inyubako rusangi amainfrastructure n'ibindi biracyane cyane mu gihe hariho i- ijya politike yo gushyira mu minwe ya nyemari ubutunzi bw'ibihugu Mu- mu gihe hariho ijya politike ya privatization abanyamerika bashyira imbere reka n'ibihugu bya- bya bya bura nta mashuri ashobora gutera imbere reka nta nta nta buvuzi bushobora gutera imbere nta bintu byerekeye ibisata by'u- by'inyubako inyubako rusange ama infrastructure bishobora gutera imbere kugira ngo murusheho kuraba ibihugu duherereyemo eh, ibintu byose bishobora bisubira inyuma n'ubu bizobana bisubira inyuma mu gihe politike yo gushira mu minwe y'abanyemari izoguma ishyirwa mu mu ngiro egume ikibazo ca kabiri cya kabiri nacyo wihute intambara yo muri ukraine intambara yo muri ukraine yego hariho ibihugu bimwe bimwe byo muri afurika mo eh, haba no mu no mu ni- n'igihe eh, muri onu haba amatora yego bemeze eh, umwanganisho cyane yo- yo- yo- yo gukondana yo gu- eh, yo gu- yo ku- eh, yo gukondana abarusiya Eh, hariho ibihugu bimwe bimwe bitari iby'icyatsi cyudahinduze ko n'ibindi yego ibyonye eh, biden azumvisha yuko bashobora kuja ku murongo wiwe iyo nama yo nta kindi nta kindi zigamije baje ku murongo wiwe eh, kandi muribuka yuko n'ejo bundi ntuzenya eh, antony Bli- eh, blinken eh, secretaire d'etat ya- yagiye muri afurika y'epfo yaciye no muri eh, muri congo eka ni- ni rwanda aho hose hari kugira ngo bagarukane bavuga ati Eh, eh, afurika y'epfo yo muri azi kwa emufe yamye ifise ubucuti bukomeye na n'uburusiya Eh, eh, uba ni uku- ni ukumvisha yuko kandi mukabye ko na afurika y'epfo isanze iri muri urya mugwi wa- wa- wa- wa- wa jeva izo mirongo ibiri Eh, u- mu- kandi mukaba muzi yuko biden afise umugambi yuko union africaine ija yoja muri Urumva rero- yego yinjiye umva rero ibyoye ni kugira ngo etazini ibihugu byose bije ku murongo wayo ku murongo kureke ukraine eh, ku murongo wayo ku vyerekeye Egome.
ingwano zose ziri mu isi kugira kugira ngo ubu Ndabona.
noneho ka- kandi kandi murazi yuko hariho n'imigwi muri Afri- hari nk'umugwi ujya wa imigwi y'abarusiya imigwi y'abashinwa n'ibindi uba rero bashaka kugira ati ikibanza cyacu hari iwanyu ndabasabe mumpe inyishu ngufi ngufi akanya karihuta turacafise benshi bashaka gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro lionel remesha akamaro k'iyo nama nk'uko vyabajijwe na n'umunywanyi wacu silva naka abategetsi bo muri afurika bazokura akarusho kangana iki muri iyo nama eka n'ikibazo kindi cerekeye ukraine uruhara afurika kwitobandanya iraba hirya
ego akamaro karahari gakomeye cyane kuko muri iyo nama hazoba hariho ari umugambi wa leta ya amerika yitwa prosper africa bafasha ibihugu bafasha amerika hamwe n'ibindi bihugu cyane cyane muri afurika uyu mugambi wagizwe mu gihumbi muri demiri dizinefu ku mugabane wa afurika kugira bafashe gukonekita amakompanyi yo ngaha muri amerika akorane n'ibihugu byo muri afurika hari ibihugu rero byinshi bimaze gukoresha gukorana n'uyu mugambi wa prosper africa kandi baramaze kubona akarusho icyo rero ni ikintu cyiza gikomeye ako n'akarusho kazoboneka ikindi nacyo ikibazo cya ikirere ikibazo cya ikirere ni ikibazo kiraje isi yose kuko igihe cyatangura ni uko ibiciro by'ibitoro ibiciro by'imfungurwa ibiciro byaraduze cyane harabaye n'ikibazo cy'ingano ku isi yose nicyo cyanatumye n'imfungurwa ziduga rwose ibiciro icyo rero nacyo ni ikintu gishobora kuba intambamye ku bihugu byinshi nicyo bituma nk'ubu n'icyo barakiyaga bakakiyaga ukungene bashobora kugabanya ukungene amerika ishobora no gufasha bagakorana neza kugira ibyo biciro bishobore kutabandanya biduga cyane ku isi
ivyo nafasha tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na fabien mvuye kure muriwe neza
Miriwe.
muri murihega fabien
Yego, turashima.
muri hehe
Hello?
duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
Yego, je cyiyumviro cya mbere nabanza gucerekeza aho abategetsi ba Afurika bagiye mu nama hariyo muri Amerika nibyo birabashika nziza icyumviro cya mbere nobanza gushikiriza ni uko abo bakuru b'ibihugu n'abasirikare ba leta ya afurika basaba inama ubwa mbere na mbere kureba kuri ikigo cya kongo ni umutekano muke uri muri kongo kandi bo banze kumenya ko afurika ari yacu nta wundi azova inyuma kugira ngo afurika itere imbere atari twebwe ubwacu nyine abanyafurika tuyitejeje imbere rero ko ibyo icyo cya afurika noshikiriza yuko abategetsi bazaba bari mu nama washington dc babanza kureba umutekano wa kongo bakaraba intandaro n'umuti nyawo urama kugira ngo umutekano muri afurika ubanze kuboneka kigira kabiri ko abo bategetsi bazoba bari here mu nama baciwe mu nama nibabanze barebe ibibazo afurika iriko iragira hagati y'intambara ya ikirene n'uburusiya urabona ibiciro bimwe bimwe byaraduze nk'amafarini n'ingano kubera byapa mu burusiya ikintu kiza ku rugero rushimishije kubera umutekano muke rero anti leta hagati y'ibyo nubwo bazaba bari mu nama hariho ikintu cyitwa
duga ku ijambo turakumva usozere
yego hari ikintu bita duba dorome nubwo baba bari mu ntambara buri gihugu wewe hariho ibyo aba arekuriwe rero mu gihe baba bagiye mu nama bakwiye kureba umutekano kugira no mu ibyo bihugu bibiri ikirene n'uburusiya nta bya amerika yoyo ntawe bageze kino gihe atazi aho yegamiye rero abo bakuru b'ibigo n'amaleta ya afurika nabo base barebe icyo bita la diplomasi la diplomasi eh kubera umutekano amerika yo bazi yuko ariyo nkeka reka twebwe abanyafurika tuma tubona yuko amerika ariwo muvyeyi wacu kandi kanatsinda niko bintu niko biri rero nabo baze barebe umutekano bwa mbere na mbere wa afurika hanyuma bige no ku mutekano w'uburusiya na ikirene kugira umunyafurika nawe ariko arabura ubuzima ndashima kubera ibyo bintu biba byakomoka hariya rero murakoze ibintu byosubira mu buryo murakoze marcel Yego.
twagira yezu reka professeur paul nkunzimana abo abo bategetsi- abo bategetsi bakoraniye ngaha abo bategetsi bakoraniye eh, bazokoranira aha muri leta z'ubumwe z'amerika bari kumwe na perezida wa leta z'ubumwe z'amerika ikintu boshikiriza canke i- ko ibibazo vy'umutekano vyo vyo bazobiyaga ikintu mubona bokora kugira ngo umutekano ugaruke mu buseruko bwa kongo ni ikihe mu kanya gatoyi cane rwose
ego mu kanya gatoyi cyane rwose mu eh, nibaza yuko eh, iyo yerekeye umutekano muri afurika eh, noneho eh, ibyo abakuru b'ibihugu bash- bazo- bashobora kuzo- kuzoshikiriza eh, ega- ega- eh, nuko nabivuze kuva kare ah, igihugu co- ibihugu byose muri ibi bihe bitwarwa cyane cyane n'abanyamerika nibo bafise ubu- ubu- nibo bafise amashyirahamwe eh, ariko arasahura ubutunzi bw'ibyo bihugu Eh, urumva eh, icyo abanyamerika bashobora gushyikiriza ni uko ba- bashiki- bashigi- eh, abanyafurika babashyigikira mu migambi yabo bafise yo gusahura ubutunzi bwa afurika umutekano si wo abanyamerika banezwe nabivuze byerekeye kongo Eh, kandi nk'uko fabien aheje kubivuga kongo eh, eh, nta- nta mahoro ariko araboneka kubera yuko i- ibyo bishyirwa imbere n'amashyirahamwe y'abanyamerika ariko arimba ubutare n'ibijya- muri kiriya gihugu bashyigikiwe n'irya migwi nk'uko nabivuze birenga ijana na mirongo itatu Eh, hanyuma kandi bashyigikiwe na bijya bihugu byo mu karere reka ne- reka ne- reka na- na- no hirya bijya byose bya conference internationale eh, sur eh, les les- les grands lacs byo- byo bihugu byose birimo mu guheraheza rero nk'uko fabian abivuze umutekano uri umutekano muri afurika si abanyamerika bazowuzana si abanyaburaya bazowuzana si ba- si abanyafurika bariko barakorera leta zunze ubumwe za amerika bazowuzana ahubwo nk'uko ubu fabian abivuze ni twebwe nyine abanyafurika umutekano muri kongo uzozanwa n'abanyekongo bonyene Yego, nta me- munyamerika nta munyaburaya nta Yego.
munyafurika buri handi amasosiyete canke ibihugu bivuga ko bisahura muri kongo ayo makuru n'amakuru ngaha kwi radio y'ijwi ry'amerika tudashigikiye kuko nta vyemezo dufise ariko nashaka mpe ijambo eh, na professeur lionel eh, remesha nawe nyine agira ico avuze ku kintu abo bategetsi b'abanyafurika bakoraniye ngaha bogira eka bosaba kugira ngo umutekano utsimbatare cane cane nk'uko yabivuze eh, fabien eh, mu buseruko bwa kongo mu kanya gato remesha E- ego ah, hari- harabaye ibiganiro ah, ku kibazo cy'i kongo I- igikuru ni uko ibintu iyo habaye ibintu biri biri kutumvikana hakaba imishamirano hakaba intambara igikuru ni ugufasha abashamiranye baka bakaganira igikuru ni ukuganira baka bakanego- bakagera negosiyasi bakumvikana aba- bakumvikana aho ni- niwo mugambi woba wara waranatanguye iyo ni umugambi niyo nzira nziza kuko um, ego hari hari hari ingorane ico gihugu conyene kiri mu mu ngorane ariko ni uko ingorane iyo zibaye mu gihugu kimwe zi- zishikira ibihugu byose nico bituma ah, ikibazo naho cori iki kongo n'ibindi bihugu birakiraje ishinga ariko igikuru ni uko ah, hoba ibiganiro Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na marcel twagira twagira yezu marcel muraho
muraho neza yego muri hehe
Eh, mperereye i kigali mu rwanda n'abatumirwa ndabasuhukije ngiye ndashaka kubabaza ibibazo bibiri yego barakumva
ikibazo cya mbere kiri ku bijyanye n'i- n'injyane muri afurika iyo hajemo gutana mu mitwe hagati y'abanyagihugu na leta usanga ibi bihugu bikomakomeye harimo na amerika aribyo bibyungukiramo kandi tukaza gusigara nyuma twacitsemo kabiri n'igihugu cyakenye ku buryo hari ingero iyo urebye nka libiya mbere y'uko kadasi yicwa uburyo cyari igihugu gikungahaye gikize kida- kitagira ideni mu mahanga ariko nyuma y'aho gicikiyemo kabiri abigaragambye bashyigikiwe n'ibyo bihugu bikomeye uyu munsi ni igihugu kibayeho mu bibazo iyo abakuru b'ibihugu ba afurika nk'uku nguku bahuriye aho ngaho aribo batumyeho kuki we atafata urugendo ngo aze abasange ku cyicaro cyabo abasange muri afurika kuko ubu ngubu bigaragara ko ari bo bakeneye kurusha uko bamukeneye icyo ni icya mbere ikibazo cya kabiri afurika nta mwanya uhoraho igira muri loni usanga ari imyanya igenda isimburwa n'ibindi bihugu kandi uyu munsi perezida joe biden yatangiye kwifuza ko afurika yunze ubumwe yakongerwa muri G20 muri bya bihugu makumyabiri bifite ubukungu buteye imbere ariko ni afurika yunze ubumwe ihuje ibihugu byinshi ese nta kuntu abaperezida ba afurika bafatira kuri ayo mahirwe bagahita basaba ko nibaramuka bemeye muri G20 nibura za nzozi zo kuba afurika yaba igihugu kimwe bagahita babifatira aho ngaho bikaba ari kigahita kiba igihugu kinini gifite n'isoko rigari ndetse n'umutungo kamere uhagije bakaba bafatirana ayo mahirwe bakabona n'umwanya uhoraho muri loni ubwo bo n'abahanga baratubwira uko babyumva n'uko babibona murakoze n'ibyo bibazo bibiri na rimwe murakoze marcel reka tubahe ijambo porofeseri paul nkunzimana ibibazo bibiri
ego rwose mbere reka n'ibindi byose biratomowe n'ikindi cyane biratomowe nta muntu n'umwe atazi yuko nk'uko uwo yabivuze libiya yasambuwe abanyamerika yasambuwe na otan ujya sarkozy yatwara igihugu cy'ubufaransa yagiye kubombaraza muri libiya yari intumwa intumwa ya amerika ibyo yakera yuko abantu bose babibona icyo gihugu cya libiya rero nk'uko aje kubivuga kuva gisambutse kuva igihe abanyamerika baje kubombarira bakagisambura gushika uno munsi icyo gihugu nticyasubira kuba igihugu cyabaye igihugu harimo imigwi myinshi hariho ushobora gusanga amaguverinoma abiri hanyuma kandi icyo umuntu umenya ni uko bariya bitwaje ibirwanisho muri afurika y'uburengero ibibanisho byinshi byavuye muri libiya uba rero byose intambara yo muri libiya niyo yatumye yayirongowe n'abanyamerika niyo yatumye libiya isambuka gusa n'uno munsi libiya ntirashobora kuronka amahoro kandi hariho n'ikindi gihugu muzi abanyamerika bari muri somaliya muri somaliya gusa uno munsi amahoro arahaboneka kubera yuko icyo gihugu abanyamerika niyo bari bari kurwana ubuye baravuyeyo niyo bariko bararwana bazwe barasa bari muri oceania ubuye bahamagaye abanyafurika ngo baja kugira kurwana ariko bariko bagiye gukorera umutekano abakenya ba etiyopiya abarundi batanze n'abandi nta mahoro ariko iraboneka muri somaliya uba rero ni kugaruka kuri cya kibazo cya umwe yavuga kare ibihugu biri mu bindi bihugu bifite inteko mu bindi bihugu ibyo bihugu kugira ngo amahoro ashobore kuboneka bitegereza gutaha bigasubira iwabo hanyuma abanyagihugu bakagumana igihugu cyabo hanyuma ibibazo byose bihari babigire ibyabo ubutunzi bafite bube ubwabo ikibazo cya kabiri
ikibazo cya kabiri tukiri ku cya mbere ariko reka ndabamenyeshe ko uruhara rwa otan rwa amerika aho muvuga muri libi ni uruhara twebwe ngaha tutatohoza ayo makuru ni amakuru mwebwe mushobora kuba muzi ariko ni amakuru twebwe tutazi duga ku ijambo rero ku ruhara rwa ikibazo cya kabiri avuga ati ni kuki batohurira ku cyicaro cya afurika mu kanya gato cyane
batahurira mu ihuriro rya afurika ku cyicaro cya afurika nko muri ya disabeba adisabeba yego ni ikibazo marcel yabaje mu kanya
yego imbere yaho gatoya yego ibyo biba bya otan cyangwa ry'amashyirahamwe y'abanyamerika ari muri congo nibaza yuko ibyo ni ubushakashatsi umuntu wese arashobora kubirondera arashobora kubitora saseshwara muri amashyirahamwe yimba ubutare muri congo y'abanyamerika aruzuye kandi ibyo bya ota amakuru umuntu wese ashobora kuyarondera ota ni leta zunze ubumwe za amerika muri libi ni ota y'abanyamerika umuntu ashobora kubirondera azubironga hanyuma ibyo by'imyanya nayo bo ibyo ari byo byose ego ubumwe bw'ibihugu bwa afurika buja muri buja muri j venti cyangwa buronka bundi cyicaro ntegayezwa muri muri onu ivyo nta kimwe bishobora guhindura nta kimwe bishobora guhindura ni bwa busuma buguma bubandanya nta afurika nta jwi rifise ryo kugira ngo ngo ngo ngo birashobora kugira ngo leta ngo bahindure ingendo ya leta zunze ubumwe za amerika
reka duhe n'ijambo kandi professeur lionel remesha kuri ivyo bibazo bibiri mu kanya gatoya cyane rwose bya marcel twagira yezu ica mbere ni uko abajije ko reka abo bategetsi ntiboshobora guhurira muri afurika ikindi kibazo ni ikibazo kivuga indyane z'urutavanako
ego guhurira muri afurika barashobora kuhahurira ariko ngira baravye guhurira muri afurika barashobora kuhahurira kuko hari amanama mpuzamakungu menshi amaze kubera muri afurika urumva ariko ubu iyo nama uko bari bayiteguye rero ni uko buhura igikuru ni uguhura si aho bahurira cyane cyane ariko ni uguhura bakayaga imigambi ikomeye igirirwa isi ubu kuko afurika irakomeye rwose navuze ko ari ibihugu birenga mirongo itanu hariho ibiriko biratera imbere cyane kuruta n'ibindi ariko igikuru ni uko ibihugu bishobora kwigiranako kwigiranako bikabona oke ariko ikindi gihugu cyo muri afurika gikorana n'amakompanyi yo muri amerika kiriho kiratera imbere nacyo ntikikigira ku bindi bihugu ibihugu birigiranako iyo bibonye hari umugambi w'iterambere watejeje imbere ikindi gihugu birakorana icyo ni cyo kintu gikomeye cyane kuko muri afurika hari ubutunzi kandi ibihugu biriko biratera imbere igikuru naho haciyemo izi ntambamyi hakaza haraba amahoro n'umutekano muke hamwe hamwe ibiciro by'imfungwa bikaduga kubera ingwano ziba hirya no hino ariko igikuru ni uko ni urwo runani abantu bakabona yuko bashobora gukorana n'amakompanyi bagakorana n'ibindi bihugu ariko cyane cyane kuri uru rwego rw'inama rugurura imihora myinshi ku bihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwumviza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na melkiyad ndayishimiye mwiriwe neza melkiyad muratwumva
ndabumva cyane muri hehe duga ku ijambo ikibazo cyiyumvira mu kanya gato
igitekerezo mwarimu hatanze mwarimu wabagije mbega icyo bopfundika abakuru b'ibihugu ba afurika bagiye muri amerika icyo mubona mwosaba ku ngingo bofata n'icyaha menya nicyo gitekerezo rero nabonye mwarimu hatanze yego duga ku ijambo ikibazo ubwanjye ndiko ndaraba uno munsi afurika aho igeze ingorane turimo tumaze n'igihe tuzitezwa na je murako tuzitezwa nabo nyine abo bazungu abanyamerika cyo ngomba gusaba rero ni uko abaperezida bacu bagiyeyo bobasaba ko baha ubwigenge ibihugu byacu tukareka kwama turiko turaryana bivuye kuri bo icyo ngomba ko bava basaba nicyo cyifuzo cyane murakoze melkiada lionel remesha inyishu icyiyumviro ashikirije melkiade kivuga ko iki ko bosaba ko abanyafurika bokwigenga reka bakareka kuryana bakareka kwama bari mu njyane hagati yabo
ibihugu byo muri afurika birigenga ariko amatati ahora ashikira ibihugu bimwe bimwe amatati ni hagati hari amatati menshi y'abanyagihugu ayo amatati aba hagati mu bihugu ntidushobora kwama muri afurika tuyaterera ku bandi ngo ni ingorane za hano nibo bazidutera ahubwo ibihugu bakwiye kwiyumvira nabone ukungene nabone bakwiye kugerageza kuzanira amahoro n'umutekano abanyagihugu bazo ariko mu gihe bigoranye mu gihe bigoranye ibindi bihugu byo hanze biraza gufasha ni nk'uku uko ikibazo cyo muri congo iyo bibananiye abanyekongo ibihugu bibanye biraza gufasha n'ibindi bihugu byo ku isi bikaza kugerageza gufasha kugira ayo matati agabanuka ariko matati yama ahera mu banyagihugu bene Eh, aba Pro- babanguranya cyo bazana amatati ni ni iciyumviro cyiza mushikirije eh, professeur eh, paul nkuzimana eh, iciyumviro cashikirijwe na melkiyade ndashimiye mu kanya gatoya cyane
ego akaya gatonyi yihuta ikibazo cashije na icyumviro cyane ryari melkiyade Mhm.
agize ati abanyafurika bamara koraryana kenshi na kenshi Na- iryo nza- ndyane zikava hanze aba- Na- agasaba ko abategetsi bosaba ubwigenge kugira ngo izo ndyane zabo hagati y'abanyagihugu zi- zigabanuke ego nabyumvise eh, eh, eh, icyo kibazo eh, mu by'ukuri ni- ni- ni- ni- ni- niho ingorane zose zihagaze abo banyamahanga nibo batuma ibyo bihugu byo muri afurika bisambuka birasambuka bifa- eh, birasambuka eh, aba- abarongoye ibyo bihugu bafashanije n'abo banyamahanga ni ukuvuga rero yuko abo banyafurika aribo ba- ba- abo bategetsi aribo bazo- bagiye kuzana bagiye ku- kurondera eh, amahoro cyangwa kurondera ubwigenge habe na gatoyi ni ukuvuga ko- Ego, me- ko Lio- Lio- abategetsi Lionel aravuze Lionel aravuze bafatanyije professeur Lionel yavuze n'abanyamerika.
Lionel yavuze kugira ko ngo- ingorane Mm.
kenshi na kenshi ziva muri abo banyagihugu eka n'abategetsi batazi kuwuzuriza aho si nkamwe mwa muri ko muvuga ati uwusenya urwiwe umutiza umuhoro
Ere- erega erega hajya hajya ku by'ukuri bajya- bajya bajya abategetsi ba afurika abategetsi ba afurika na- ba- batwara batwarira abanyamerika Eh, ntibabatiza umuhoro kuko ni abakozi babo urabona nicyo gituma rero icyo ni yuko abanyagihugu abanyagihugu n'amashyirahamwe yabo nibo bateza guhaguruka kugira ngo ba- ba- baharanire ubwigenge bw'ibyo bihugu mu- mu- mubabwira yuko reka ego ba- bagize inama izotangura ejo muze murabe yuko muri congo e- ego n'abanyafurika bari hariya bose baba baba abarundi baba abakenya n'abandi muze murabe yuko Ego.
ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu yuko ma- amahoro azo yagarutse muri congo Mu gu- nta na gato mu gusozera professeur eh, eh, paul nkuzimana na professeur lionel remesha mwese muri mu bantu bazi ikibazo c'indero n'inyigisho murazi akamaro ka imigendanire eh, ya amerika ibihugu vyo hanze na eka n'uburundi eka n'u rwanda na congo mu vyerekeye cane cane gutanga i- indero n'inyigisho eh, nk'ivyo bahora bita coopération inter universitaire akamaro mubona iyo nama yogirira afurika mu vyerekeye indero n'inyigisho ni nk'akahe mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe eh, lionel remesha
Eh, uyu ni umugambi mwiza cyane kandi ndazi ko ba- bazowushigikira bazowuganira muri iyi nama kuko icyo yoba ari inzira nziza bashoboye gufasha nk'abanyeshuri bava muri um, afurika baza kwiga ino bagafasha bakabongereza igitigiri aho cyo ari ikintu cyiza cyane haje abanyeshuri benshi kwiga ino baka bagafasha hakaba amakooperasiyo entre ama universite ico coba ari ikintu ciza cane kuko aho niho ibihugu bica bikorana neza gusumvya iyo bafise egome ari abantu benshi bakorana bize nino namwe professeur paul nkuzimana eh, muramenye ivyerekeye za kaminuza mwakoze muri kaminuza y'u burundi ico kibazo mu kivuga kwiki
ego i- i- ico kibazo ubwa mbere hoho a- a- abaza kwiga mu mahanga benshi murazi ko eh, nko bihugu mu- byo muri afurika benshi baca bahera ibyo bihugu bagiyemo kuko babona yuko iyo iyo basubiye muri ibyo bihugu bata- badashobora kuronka ubuzima bushemeye ico ni ikibazo hanyuma ikindi cya kabiri naco ibyereke gufashanya no, eh, nibona biva kare iyo mu gihe muri hariho igihugu mu gihe mu mu gihugu hariho politike ya privatisation ugisha mu minwe yanyemara amatungo y'igihugu reka n'inzego reka n'inzego zerekeye ubwi- u- u- u- u- a- indero naho nyine usanga ingorane zihaba yambo sinzi yuko mu- muzi nka ndetse burundu aho igeze ubwa mbere ntuzeye rya iyica regime zose afite yaratambutse ubundi abanyeshuri nta na buruse musaba segonda atanu icyo bita preburse kuruze ku rugero atari icyo rumaze professeur eh, paul nkuzimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye iyo abanyamerika bashyigikiye ndabashimiye cyane rwose ndagushimiye nawe eh, lionel eh, remesha ndashimiye cyane cyane n'abaduteye akamo bagashikiriza ibibazo ndashimiye engineer Co- cornelius nkabashimiye na mugenzi wacu eh, jeffrey yadufashe mu nyabw'ibyuma turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza